iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese turi kumwe ni oriane itanga ishaka nongeye kuramutsa abagenzi mwese turi kumwe ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri ino saha kaze mwese ni kubera iki aribo bitaye muri ibi bintu twagiyemwo bakaza gufasha abantu batebagaje ubutegetsi none bumva bashakira neza uburundi niba bavuga ngo kumizaho ibihano ibihano tubirimo tubimazemo iminsi none twarapfuwe hafunzwe abarundi hahunga abarundi abo bazungu tubakureko isaku n'ibitutsi tubanze turaba baduserukira ico bariko barakora kugira ngo ayo mahera twategeza kuronka tuyaronka uyo yari evariste ndayishimiye hamwe na tasiye sibomana bavuga ku nama nshingamateka y'ubumwe bwa buraya herutse gutora ku nteguro y'ingingo igumiza ibihano kuri leta y'uburundi evariste ndayishimiye n'umukuru w'umugambwe sndefdd uri ku butegetsi na tasiye sibomana aserukira umugambwe ipona ni mu nkuru tubafitiye mu kanya mugume ku maradiyo yanyu inama nshingamateka y'ubumwe bwa buraya iherutse gutora integuro y'ingingo igumiza ibihano kuri leta y'uburundi umukuru w'umugambwe sndefdd uri ku butegetsi mu burundi avuga ko iyo ngingo atabwoba iteye uburundi kuko bwari bwari busanzwe bubayeho mu bihano ata muntu busega ariko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahanura leta gushira mu ngiro ivyo isabwa n'abanyaburaya kugira abanyagihugu bareke kwishura amabi batakoze ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza i bujumbura muri iyo ngingo abashinga amateka y'ibihugu vya buraya bavuga ko batewe impungenge n'uko ibijanye n'agateka ka zina muntu vyifashe mu burundi bagasaba ko abagahungabanya bofatirwa ibihano ariko habanje kuba amatohoza yigenga inama nshinga amateka y'ubumwe bwa buraya isaba abategetsi b'uburundi kwemera gufashanya n'umugwi wa onu utohoza ku mabi yabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bakanemera irungikwa ry'abapolisi mu gihugu nk'uko ingingo ya mirongo ibiri na gatatu busa gatatu y'akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano yabisavye mu vyabo bashinga amateka bahurije ko harimo ko ibihano vyafatiwe leta y'uburundi vyo kuyima imfashanyo vyogumizwaho twashimye kumenya ingene umugambwe sendedefde duri ku butegetsi wakiriye ingingo maze tubibaza evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru wawo none ko badutaye twarapfuwe abarundi nababwiye turigaya twamenyereye gusega ngo mpa mpa mbere kuko natwe tutavuga dutange mbe murazi burya ko abanyaburaya tubafasha kumenga nibo babaye kuturusha ni kubera iki aribo bitaye muri ibi bintu twagiyemwo bakaza gufasha abantu batebagaje ubutegetsi bakabafasha none bumva bashakira neza uburundi niba bavuga ngo kumizaho ibihano ibihano tubirimo tubimazemo iminsi none twarapfuwe kandi rero ico nabikundira abantu barakwanka imana ikagukunda je ndavye nk'ingene ikirere catugendeye neza uwo mwaka imana yaravuze iti bajya baciriye icobo reka nanje ndabacire icanzo nibaduha amahoro bareke guha ibigwanisho abagizi ba nabi mu burundi twebwe turonke amahoro gusa nta kindi dukeneye kuko dufise amahoro vyose turabifise mugabo abatavuganwe n'ubutegetsi nka tasien sibomana ari muri bake bagumye hagati mu gihugu basanga leta itari ikwiye kubandanya yidogera ubumwe bwa buraya n'ubw'ibihano ata murundi yovyishimira ka murundi birababaje kubona abahora badufasha bakuramwo akarenge mugabo igihe igihugu kanaka gisinye amasezerano ahurikiyemo ibindi bihugu ahurikiyemo amashirahamwe mpuzamakungu hariho ivyo gisabwa kubahiriza kugira ngo giheze kirondere za nyungu aho rero ni ikibazo gihagaze mwarumvikanye ko imfashanyo yawe izoboneka wubahirije agateka kazina muntu mu gihugu cawe demokarasi mu gihugu n'ibindi byinshi bisabwa ugaheza ukabirengako none ubu twubata kwibirake ngo ikosa nibo canke niturabe abategetsi b'u Burundi ko aribo batuma igihugu cacu gihari kw'ivoma abo bazungu ntitubakureko isaku n'ibitutsi tubanze turaba baduserukira ico bariko barakora kugira ngo ayo mahera twategeza kuronka tuyaronke imbere y'uko ayo mahera aboneka ndayishimiye asanga abarundi badakwiye guterwa umutima uhagaze n'ibihano by'ibihugu vya buraya jemwe ndababwira nti nk'umunsi namwe mworonka ubatungira barya abantu bagira iterabwoba muri siriya biwanyu uwo batunga ntimwonezere muga mwebwe muratunga mugatanga amahera ku bantu baje kwica abanyagihugu b'abarundi mugabo je ndazi neza yuko nta mvura idahita ngira ndemesha abarundi kandi tureme ntaco tuzoba imana turi kumwe kuko kurya bari natwe bijya tuzobiba hari naho mbere twobasiga hariya barahejeje kubaka ibitaro barahejeje kubaka amabarabara barahejeje kubaka amashuri nimuze twiyubakirira tw'ibitaro hanyuma dutangwe guhingura n'ibintu byacu uburundi buratunze bariko badusamaza kugira ngo ntiduze dupfe tunezererewe ivy'imana yaduhaye je ndazi neza yuko atangwa n'imwe tuzogira mu gihugu ntimwihebure rero kuko bajya so baturemwe iyi ngingo y'abashingamateka b'ubumwe bwa buraya ije ikurikira icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu gita hagati y'akazina muntu FIDH casohotse mu ntango z'indwi kivuga ko ibintu biguma vyunyuka mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nubwo biri uko biboneka ko nishaka umuti w'indyane ataga ikenya gikoreshejwe intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Afurika yo hagati azogendera Burundi kuva itariki umunani z'uku kwezi gushika kuri cumi na zitatu François Ronsenifal azoborana n'abategetsi b'igihugu bavugana ku vyotuma Burundi butekana kurusha bukanite kwiteza imbere mu ndwiza naho bitekanijwe ko Michel Kafando intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi agaruka Bujumbura Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika urakoze cyane Eroje uri kaneza handi naho imikangara irenga amajana atatu muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura itashoboye kubandanya amashuri yisumbuye yaronkejwe kuri uno wa gatanu impapuro z'imitsindo n'ikigo cigisha ikigo cyashinzwe n'umugiraneza aturuka mu Busuwede ibindi kuri inkuru Evariste Nziko Banyanga abasore n'inkumi bagera ku majana atatu na mirongo irindwi nibo ba mbere baramuwe kuri uno wa gatanu n'ikigo cigisha imyuga co mu ruyaga centre vocationnel cashinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane n'umunyaswede azwi ku izina rya peder wanenberg uwo mugiraneza aturuka mu gihugu ca swede yabwiye ijwi rya amerika icatumye ashinga ico kigo iki kigo twaciyumviriye kugira ngo dufashe urwaruka ruve mu ibarabara rwicukira imyuga kugira rushobore kwitunga ndumva ko bitoroshe mu burundi kubera ubukene igihugu kirimwo ariko no kugerageza abaronkejwe impamyabushobozi seritifika mu rurimi rw'igifaransa bigishijwe mu bisata bitatu ubuhinga bwo gukoresha inyabwonko informatike gukinjika hamwe no kubarira niho ku bwa unesforo yakurikiranye ibyo gukinjika avuga ko uwo mwuga awuzi ashobora kuja kuwukora yego cyane ndabishoboye kandi uko uteka niko umenya n'umwuga cyane ngendakumana fabrice nabo yize mu gisata ca informatike co kimwe n'uwo wa mbere avuga ko ku izuba ry'uno munsi azi gukoresha inyabwonko informatike gushika uno munsi mpereye mu ntango iyo nahereye uno munsi ndashobora kwibeshaho ku mwuga wa informatike atangorane mwigeme bahati desiderata nawe yize mu gisata cyo kubarira kutiro mu gifaransa ashima ko yigishijwe umwuga ariko afise ikibazo cy'iyazokura ibikoresho avunira akagohe abatarijukira kwiga umwuga ndashobora kubukora ariko kubera ko hariho twarize turamenya ariko ntitwaronse ntituraronka ibikoresho dukoresha kwiga twarize kandi baratwigishije neza kandi turabizi tubuze ibikoresho bonye bacitinya vrema nk'uwo nobona jewe nomuhanura ko kwiga umwuga umwuga urakiza mu bisanzwe urongoye ico kigo arashima ko ikigo arongoye cigishije abumva Diomede bukeye neza atanga akunguko kuri bamwe mu bamaze kurangiza ivyigwa vy'umwuga ubumenyi dusanzwe dutanga turamaze kubona yuko hariho intambwe nini cane muri no komine yo kwisununanya guteza imbere abanyagihugu abenegihugu mu buzima uwashinze ikigo centre vocationnel co mu ruyaga umutama peder walenberg yabwiye ijwi rya amerika imwe mu migambi ya kazoza yifuza gushikako nitwabona kino kigo cashinzwe kigumye gitera imbere nta kizobuza ko dushinga ibindi ibigo bito bito ahandi mu ntumbero yo kwigisha urwaruka nko mu gukora amamodokari n'ibindi biraboneka ko benshi bicaye imuhira ataco bariko barakora bafise ibibazo vyo kubaho kuko bataja mw'ishuri mu ntwaro naho nyene bashima ico gikorwa ciza c'uwo mugiraneza ku mugwa mukuru wa komine kanyosha y'intara ya bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze cyane evariste nziko banyanka ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri kirukuri mushikirizwa na benevolensiya murakoze
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri
jondo kumego bajyamye apu aho yashirira kumego barugaye aya masaha gasore niyo kumego kujyamye oya nawe no sha naho nziberayo bakazitiro be na gasore ntibosinzira ubu ndabyibaza na gasore eh inge turabe yera
eh ehe nani harakingiye ko gusa eh ndibaza ko gaso
gasore aracyasinze aracyasinziriye dake
ndichwa ndomo urihe ndaje
misa wama wari wamaze kuryama ahubwo yari yasinziriye kumviza amaci kuri telefone
asha nari gatangaye dake
nari ko mungendere bwinshi gabaye umva gasore nani aho tubonye amasaha ntacyo mubwira wewe Eh? Reka- reka reka shakwigirisha we nka- we ntubona ko
ngo ari uje kudufasha urusenga Eh.
Asha, gaso ndakubwire rero ubu umuhungu asha ikibazo cyakemutse Basha, mubwire ubu ushatse bimwe twahora tuziroba zikatuvyigirako Ha, eh.
ubu tuvuye kuroba asha ifi ya mbere tuyifatirera kuri izine ni direct kwera.
aduhayabona niyo dufatira fire Ngenze jewe sinza kabisa oya reka gasore ibintu nk'ibyo Gaso.
urabona ko umanyarukura tujyana abandi badutanze kuroba nta nibumba dutahana urabona dufite n'inshi Eh, jewe gasore ntaje Eh.
nimuroba none nimuje mujya shamu mpamahoro umva umuhungu nani gaso nibiki
oya kabisa jewe tukubwiye nabi none oya nje ndabwiye nabi mugende ahubwo jya umuhungu ngira yari amavubi tunyarukirize sha tugende oya kandi nkejo twagiye gusangira icupa n'abandi bajama abandi batipe wowe ntiwaje E- erega condo uri umutipe urega no kuri izina yarasi gutonda ntumbwire Da- data wanje ngo ashaka akazi ko mu biro ko mu biro Eh, baraba kwiki yego.
jewe rero Eh.
ndavyase nakazokwikorera imizigo jewe nzokora ndakewe gaso bawitonda muhungu Hey, akazi n'akazi wa asha muhungu murangaye ubundi Eh, abandi rero bariko baragakora wabagaye
akazi kuba ingene kagoye nka byatsi n'abakabari karagabyinako
ehesha gasore mubwire uratonda ukore batarahashira uwundi wa muhungu nimugende mugakore mwebwe nyimba ari baba banje bashatse kunyima akazi mugabo ntaco Eh.
nzobaho sawa Ko ndabimenyereye
nyamwigenda ko ntari miri mpeshi urabimenya none gatata wanje ko ndagapfuvyi nigorewe
mbega ivyo vyo vyaga- vyi- vyi- vy'ubupfuvyi u- u- ubikuye hehe mwebwe nimugende mwitekanire mundeke jewe nzokwibako
funde erega tuzinya akanyota twe nawe twi- turanyotewe ahubwo ijoro mu mwaka ntuze kandi abanyagihugu baguhaye akazi
mwitwengere bashaho.
ese gutwenga funde reka kwigisha shadusukeko Naraje kamwe kamwe
tugucurira nzoteba ndakaronkeba nabona data waje ugenda uriruka kuranonsa ubuzima wajya buko urababarigwa
reka funde ariko kutatubwiye ariko byagenze gute reka basha reka Eh.
ayo nahaboneye siyo Siyo?
duyo nkuru urumva nagiye ndashika aho nyakigabo c'ikinyabugo citwa ndomboro Eh.
kirinamura ngo ugende pakururi wese umuntu wo kucurantuze
ngo pakuru wese uguga
kuyora amadira ntoke ndake
ako kewishwa
reka reka mwabahungu ayo nahakorewe siyo ariko gafunde O- o- oya nawe hewe mukamubwira ngo bari baguhaye dufatishe intoki ati byo gufata intoke Eh.
reka basha reka Eh.
yambwiye Eh.
ngo ndayayoza iminwe misa iminwe misa narahagaguwe mpakaguhwera awa awa nari nanase Eh.
ndayora nk'ituru zibiri Zibiri.
numva biranze kabisa Eh.
mpava ndata ndomoka ndomoka no kuri kuzira
ariko urumva ubwo mukozi w'ihirwe abanyabugoga ntuziwe
reka abasha Eh.
ikibabaje rero si ikibi aho abanyabugo twari kumwe bobo Eh.
yabahaye akazi ko ko kuyora utuwakazi Aho.
abandi bavomera amashugwe ntumpa ni nkabona banyitegereza bajyana inzara abagesera baraho umviridasha mugabo gafunde nawe ntabwo wari wasaze none nyine wari wizeye ishiza cova ku banyabugo jewe naramubariye reka bahungu sinanababwiye ingorane mfise inadiyari nawe arimwo byotuma ujya gukoropa uyora amazira ntoki nari namwemeye ko nzogerageza uko nshoboye kose nkarondera akazi nkamuhereza bakurugurura resitora kandi
nahaye warakarose data wanje
noneho ntucumvisha ndombora yashatse gushikako hagiye akweretse ko wari nk'isazi
isazi isanzwe naho nyene zimwe ziba muri twayete mu majambo make hagiye akweretse ko twebwe mpuzenya rusange turi nk'isazi mu maso yiwe ugesera araho bahungu harageze ko tuja hamwe twiyamiriza akagaye abanyabugoba bamaze iminsi batwereka nivyo urabyumva uko nukuri twemereye bakomeye dufata nk'ibikopesho ngaho onye umviriza nta kubisabirako
hemwe umviriza kuburaho hose ntagera mwamusiganza Eh, mwakurereza hose Eh, umviriza ehe bijya bitangurirwa manura Eh, sesa bukebuke mu mazi Eh, ehe nani sesa bukebuke mu mazi ntashikira imashini Eh, ese wewe kuri ibyo byuma ngaho ubutereka hariya aye Eh, eh, eh, nyarutsa Eh, mwagire neza sigara hagayaga Eh, Ego.
eh Nagahengo bagutora nawe.
Eh, eh.
Bitejore.
sava Okay bisawe.
Eh, ego. karibu muzitera iteka Nje kuraba ko tagafi mwahinguye. Mbwira umuntu wako bwakeye.
basha turiko turagerageza turabe Ah tukavre Ego, basebye.
c'est bon.
Ubona bimeze gute none?
Hein?
Izini hagaze neza.
Bon. afete akazinye izina ndikaratangura yego turindire ko kontabure na hosuze zimene batonda hama tuje tudemara None Alice na Sandra ntibagaruka.
wapi baracari hariya mu gisagara murazi ko bari bagiye kuzana ibintu kugira biyesitare yego ariko no kuraba ntibatebe
oya turavuganye bambwiye ko baza kuza uno munsi Okay.
ego anatandahawe ko turakora ibikorwa by'isuku Yego, sha.
barabibona ko bariko barakora Eh, tugira na teste y'imashini Eh, tuzipime turabe ko zikora Eh, hama murabona ko ha- hari haciye igihe zirestare zitariko zirakora twagiye tuzipime Mwene mwasanze zimeze neza.
ego ego zose zirakomeye vraiment nta ngorane zikeneye agashofage matsinare eh, hamwe n'amavuta gusa Okay, ça c'est bien.
Ego.
Bon, John.
Ego.
Reka sina gutwara umwanya wawe. Ngira mbandanye rero.
ariko rero burya hariho ibitaratungana neza kandi nifuza ko byova mu nzira mbega bashavyo bari biki
ibintu by'amakontra y'abakozi ntibiratungana Ah, ego sha.
Ego.
Ibyo makontra. Twari tubivugana na giti.
Ego.
Dayero nawe nyene iri pare ko ashobora gushika ino. Ari uno munsi canka rero.
Ah, aho c'est bon.
Gitashitse.
Ego.
Tujoha tubifinaliza vraiment.
Ah. Okay.
Bora ni aye? Eh, kuli umefika? Karibu sha.
Asante.
Ndaona na mabidon wazani eh, lakini ni madogo koli.
Aya niyo naronse, basi nitapata wapi ingine mabido Nora?
Lakini unajua mi nataka mi niko naona niwaambie bajene babugo komsa tupate mabidon za mingi.
Umepata? Wabaronse?
Ah, wapi? Si niko nakwambia na bainvite ku Facebook. Sa ina cree page.
Ah, Unaona?
nioneshe nioneshe kwa juu tukiwashindikiza wambuzi kuchota maji Eh?
bitaleta fuyo bawemba Sasa, bataitika niko nakwambia, angalia, nimeanza kumobilize bajene babugo ku Facebook, sinaona na statu nimesha Mhm.
shanje tena na hii ya Eh.
ku WhatsApp.
Eh, eh, eh, Nora nakubali kabisa hiyo ni hashtag wa kreye Eh, na ikri saa hii ona, nimefanya Mm.
je suis réfugié rusangien Mhm.
Oli, naona Bonne idée kabisa.
Eh, hii tu itansite wale bajene babugo Sana.
kusaidia barefugie ni abie sana nanje anashanje tout de suite Et il faut Ah, changer.
tout de suite nashanje stati yangu hivi sasa shaka Mhm.
ni cree na groupe ya whatsapp afu Ambo?
tukwe bengi ye tube benshi nanye narondera abandi ndabatia mu groupe n'abandi ku facebook bagire j'aime kwa page hiyo ya groupe Ok, hapo sawa komsa tutaturonga bengi acha kwanza acha kwanza ni kufanya admin si une bonne idée poa lakini nora il faut kwanza twende tuonane na representante wa barefugie kazuba urahas tumubwire iyi idee ya kuletea mai barefugie mukambi si une bonne idee nivyo tunapasha kumwambia Eh, nadia karibu za siku anje Kashanora reka.
vitu gani weye ikaa kwanza ishara ishara Mm, nora Wewe ma- acha nibaache niende twavuga na wewe yo naja yambu na bayi yo yamushakoli sori shandi mu vyumviro vyinshi sawa shakole tutaongea Sawa.
eh, fais attention lakini Okay, bye.
sawa Hayo Mungu wanje.
nadia nini sasa ni viki
yewega we mbega umengo ibintu ntibiza gukwirwa mu isakoshi ngira hano kumba afise ibintu byinshi none ndarondera iyindi parize cyane Alice, akira Oui.
mwana nanje utwo nagutekereye.
yo mama mponyine n'ibyo iwanjye ariko ndabura iyo ndabishyira uzanye ibindi Umve- nawe umve rero oya eba shiraho nta na kimwe usiga ndabizanye upfa umufatiye inzu isashe ushire ku ruhande ati sashe yego mama vrema
eh none ibyo nzanye iduzaniye amasabuni dantivirise none Eee, awi mafiye ugiye kuba kuba mu gisagara yamari yaje si gusa giye ku kazi mama naho ugiye kuba hariya mu- ku gatumba utegerezwa kugumana ifresheur tuye la fille du patron Eh, ha.
ariko mama nawe gamana za yego vrema mama reka basi ntware bikeya biheze zoza ndaza muri hoya bitware byose mama.
bitware byose wangu urabona bishobora guhera sibyo none biheze sinzosha ntora ibindi Ah, ah, ah, ah, il faut pas kuvundura n'importe kwa bikononera agapo kawe oya twara byose oya mama ehe ni byinshi Oya, twara ntaho sharizi.
bijama Ehe, nabaye ibyo wikorera ku mama mutwe.
ko nujuje mugabo Ishime mama bw'abana birasarisha b'ubwa yemwe.
nukuri birasarisha ah ishimire hiyo oya Je sigiye kugura nakubwiye.
mariya jeje nakubariye ngiye ku si ibyo kazi wikorera ku mutwe fata isashe ushire ku ruhande ubitware byose ok umviriza rero ikindi alice Sa?
urabona ko ari irya mbere ugiye kuba kure yo muhira Ego.
abakobwa urazi ko muhura na twinshi ndagusabye mwana wanje uze wicunge ha?
ndabizi sha mama Eh.
nukuri je ndabizi alice sinzokumara ntuzumaramaze amaze mwana Sinzokumara amazi.
sitople nk'ubu hariho ubwana bw'ubuhungu bugiye gutangura gukebaguka ya nta mama nibyo eka Eh, je dois te le dire none ga mama wibaza ko je ndi umwana je Alice.
alice ndakuze alice ndakuze kuri Imyaka jewe ndayizi.
uzoguma uri umwana urabyumva Eh, mama ehe rero nawe.
nyabuna akira iki gitabo Igitabo?
yego uze witonde ugisome Turabe. Le courage d'être soi-même et de bien vivre avec les autres.
Eh, eh, eh, uze witonde page par page usome iki kizogufasha n'ukuri ariko mama nawe gamana nta mama nawe none Alice, mama je suis très sérieuse.
hari ingorane durigera unyumva ko je alice bamahoro mama sinkiri umwana nabikubwiye ndazi ico nkora je ndabizi ariko utegerezwa kwiyubara eh urabona igihe ugiyemo hariya ntituzoba sinzoba ndi hafi yawe yego mama eba nze wicunge mwananje silitopi si bwa buhungu ubu ugiye gutangura kukubona buce butangura gukebagutse nagutwa ndarisi ubu ugiye gukorera Gukebagutse.
amafaranga none mama abahungu buzoba bubaye bwa mbere duhuye kuri Oya, universite sico hose kimwe, ubu ntitwirirwana kubera- ntitwigana ubu ko ugiye gukorera amahera yashaka uzoba wakaka eh? Oya, ndagusabye nze wicunge ntuzomara amazi yarisi silitopi oya mama nakubwiye tekana je mbere nuko wabyanse burya je nari nashatse kuja kuba kwa muco mama ico kintu twarakivuganye kandi nibazi ko caheze sivyo ariko vrema nje kugorana muri famiye kandi igiye gukora amafaranga none hari ico Oya.
genda shaka kwa muco shalisi kandi ivyo bintu vyamwe na papa vyo kuguma mumfata nk'umubebe jewe ivyo sindabikunda kandi sindabishaka nimundeke nanje ngire experience y'ubuzima none iyo experience y'ubuzima ntushobora kuja kwigira kwa muco je sindavyumva mama nawe reka reka kuja kwexagera.
kwipanga Reka reka nk'abandi kwexagera. honyine narakubwiye ko nzobambana na sandra fais moi confiance mama je suis une grande fille hariho ngiye gusigara mu nzu ya jenyene gabasha none papa nimuzoba muri kumwe ga mama
ah mujya wewe ubona bangaha kangahe ariko nzokumbura mwana yo mama ugomba uriga mama oya shalisi nsize ega singiye kure mama singiye muri australia nzoza ndasimba muri wikende mama urazi ko naranaheza memoire nzoza ndahaza rimwe rimwe nze kuraba mon directeur nibyo mama oya reka kurira mama
ubwo nyarutsa yarutsa gutekera ngo ujya saraje ntamya numva avuga yuko hava kubitiri rusange yo none mutubarize sha mama ahubwo reka sandra nce ndamufuna ze tumucunge sasa nadia niki mbona unasirika nadia
erega shanuranye n'inzu avuye kunyishyuza kandi yo sinambi ngo uyisomene ntamurisha amahera yose ndamuheraniye ngo polisi niyo nzoza kunsohora maskini.
Urumva vraiment. nanje nta n'urumeya mfise Munguwe, pole sana nzosha nja mw'ibarabara ncike amayonga hakuna kundi.
kusema hivyo Nadia, hapana.
Aya Mungu wanje ehe ehe rabo uyu uko guma nterefona ndondera kwiki n'iyi nimero ntayunzi mwitabe wumve itika tu Nadia, itika halo nani halo uko wae ni sawa muri bande tuvugana
demwa Mm, inde
ni njewe
sindakomenya
nshonenye oya
none ko njewe nakumenye ba birashika n'ukuri mumbabarire n'ukuri sindabamenya Nadia Mbonzi. Nadia ni nani? Ni nani? Wenzi.
um, Ni mie Papa Ndombolo.
ndombolo ndombolo wa hehe
Ni ule, ni ule bosi. Wa muzi yaza ku restaurant. Ndombolo waba mbosi wali buko. Halo? Halo Nadia.
none nora none umubosi nka ndombolo jewe tuvugana iki Tugani itika tu.
ndamwishure kwiga nora Itika.
mbwira wi nora ndamubwira wiki
Jendo umuntu akunda cyane yambaje n'ikintu kamwe babona kazuba neza. Basi mtie mo parleur basi.
ah merci Pandisha volume basi ya telefoni. Najua uko nafanya vitu gani.
wi mwamukoze n'ukuri
Sasa unaona alivyo, tutashobora kuvuta kwa telefoni, aha ndakumva kuonana quelque part, eh, tuviongee. Sema ndio vitu gani, Nadia mwambie eko
reka n'ubu nyine dusubire tubashimire mwese bakunzi b'igikino muri kirikuri iyo muva mu kagera tubashimire kubona mwama mwitanga ntimuhengeshanye gutanga intererano ngo mufashe abari mu matati ubu rero ni ka kanya tubasomera zimwe zimwe mu ntererano mwamwashikirije ku gice giheruka ariko rero tubanze tubibutse akabazo twari twabajije abanyabugo bamwe bamwe bafashe ingingo yo kwima amazi impunzi ariko rero kubona korina nora bubahutse gucisha habo ngo baje kuvomera impunzi amazi ubwo ntibahemukiye bene wabo b'abanyabugo mubivuga kwiki uwa mbere yishuye ku kibazo yitwa birikimasi akababa ikinyinya mu ntara ya ruyigi agira ati kuba korina nora biyumviriye gucisha habo ngo baje kuvomera amazi impunzi z'abanyarusangi ntibahemukiye bene wabo b'abanyabugo kuko batahuye nyabuna igituma bagwaye ko bitumwa no kunywa amazi mabi ati nubasaba kumvisha n'abandi bajene kumva ico ciyumviro nkagira ko mpanura n'abandi rero kuki udashaka ko bakugirira utokigirira abandi uwundi yagize icyo ashikiriza ni abel itanga ishaka mu ruyigi agira ati icyo ciyumviro ca nora na kora ni ciza cyane kuko bobo barabonye ko umunyarusangi afise umubiri nk'uwabo kandi bategerezwa kubahwa nk'ikiremwa c'imana reka ubu naho rero tubasomera akabazo ku gice muhereje gukurikira kubona korina nora bariko barashaka kwegeranya urundi rwaruka rw'abanyabugo ngo baje kuvomera amazi mu nzu z'abanyarusangi ku bwanyu mwibaza ko ari igikorwa cabo canke c'abajejwe intwaro gusa ubwo abenegihugu basanzwe ibibazo nk'ivyo biraberekeye mubandanye rero mutwandikira murungike interano zanyu kuri za nimero muje maze kumenyera izo mirongo irindwi na gatanu amajana munani na mirongo munani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu canke naho kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu reka turangize tubibutsa ko igicaro gihari c'amajana atanu na gatatu muri rwo rukurikirane rw'igikino umurikiro kuri murakoze reka duha n'isango ubutaha
cari igikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
aho ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye cyane mwe mwese mwaduteze amatwi tubibutse ko kuri interineti ariho turi site yacu mushobora kuronka ko amakuru n'ibiganiro ni radiyo yacu voa akaburungu com ni ukuvuga wezi itatu radiyo yacu voa akaburungu com kuri site ya twitter na facebook niho turi naho nyine aderese ni radiyo yacu voa mwari kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye Thank you.